mubandanya mwumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi turavugira ku mirongo migufi metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana zine n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu muri kumwe nanje aloise bigirimana na thomas kamirindi ingingo z'ingenzi z'amakuru ni ingingo imwe rukumbi mbese ni leta y'u burundi yahagaritse burundu bbc n'abanyamakuru b'ijwi ry'amerika Il est interdit formellement à tout journaliste burundais ou de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire national de fournir directement ou indirectement des informations pouvant être diffusées par la VOA jusqu'à la levée de cette sanction.
uyu rero ni nestor bankumukunzi umuyobozi w'urwego rujejwe gucungera itangazamakuru mu burundi cnc ati abanyamakuru baba abarundi baba abanyamahanga babujijwe rwose gutanga amakuru yavugira ku ijwi ry'amerika kugera igihe ijwi ry'amerika izakomorerwa ingingo iboneka neza yuko ari ingingo y'agahotoro nta fatiro na ntoyi yo kubuza ko abarundi bandanya bumviriza ibiganiro bishyikirizwa n'amaradiyo nka bbc na voa birateye agahinda naho uyu ni alexandre niyunge ko umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu burundi ubg ni ukuvuga union de journaliste burunde mu gifaransa iyi rero niyo nkuru twibandaho mugume rero ku maradiyo yanyu mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mukurikire iyi nkuru twibandaho rero y'iri hagarikwa ry'aya maradiyo mu burundi nk'uko rero tumaze kubibabwira mu ngingo nkuru amakuru mu biyaga bigari ni urwego rujejwe gucungera itangazamakuru sense mu burundi rwahagaritse burundu radiyo y'abongereza bbc mu burundi rero sense yahagaritse kandi ijwi ry'amerika igihe kitagenwe abakozi b'ijwi ry'amerika baba abanyamakuru b'abarundi baba abanyamakuru b'abanyamahanga ntibemerewe na gato gukorera ku butaka bw'uburundi bakorera ijwi ry'amerika fidel niyongabo na aloyizi bigirimana baradusobanurira uko byifashe ingingo yo guhagarika burundu iradiyo y'abongereza bbc nuko atamumenyesha amakuru yaba umurundi cyangwa umunyamahanga ari ku butaka bw'uburundi asubira gutanga amakuru canke gukorana na radiyo ijwi ry'amerika catangaje ayo maradiyo yombi yari arindiriye ko leta y'uburundi iyatumira kugira ngo baganire ku buryo imirongo ya fm yayo yahagaritswe mu mwaka uheze yokugurugwa mu kiganiro nestor bankumukunzi ayoboye sense yahaye abamenyeshamakuru yavuze ko iyo ngingo itegerezwa kuja mu ngiro guhera ku wa gatanu bankumukunzi yasiguye ko kuva ijwi rya amerika igihanwa mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abategetsi b'iyo radiyo ifite icyicaro i washington dc batigeze berekana ishaka ryo kuza mu burundi gusinya amasezerano y'ingene bokora nk'uko ibindi bitangazamakuru bikorera mu burundi vyabikoze ku rundi ruhande ubuyobozi bwa radiyo ijwi rya amerika butangaza ko bwasavye ubutegetsi bw'u burundi kubatumira kugira ngo baze kuganira kuri ico kibazo ariko kugeza ubu atanyishu bararonka ubuyobozi bw'ijuru rya amerika busigura ko bufise ugushaka n'inyungu nyinshi ko ico kibazo gitoregwa inyishu bidatevye kugira ngo abanyagihugu b'abarundi babashe kuronka amakuru atomoye abategetsi ba voa bavuga ko biteguriye kuja kuvugana n'abategetsi bo mu burundi igihe cose bobatumira ikindi catumye ijwi rya amerika ryongerezwa ibihano nk'uko banka umukunzi yabisiguye nuko iyo radiyo ibandanya gukoresha umumenyeshamakuru aronderwa n'ubutungane bw'uburundi kandi ico gihugu cari carasavye ijwi rya amerika kumuvana mu kazi Les responsables de la radio Voix de l'Amérique au Burundi n'ont pas manifesté abarongozi b'iradiyo ijwi rya amerika mu burundi ntibigeze berekana ishaka ryo kuza mu burundi gusinya amasezerano y'ingene bokora nk'uko ibindi bitangazamakuru bikorera mu burundi byabikoze twihweje ingene ijwi rya amerika ryabandanije rikoresha umumenyeshamakuru patrick nduwimana aronderwa n'umutahe mpuzamakungu warungiswe n'uburundi ku ruhara yagize mu ntureka zabaye muri bibiri na cumi na gatanu guhagarika ibiganiro bica ku ijwi rya amerika birabandanya abamenyeshamakuru bari mu burundi barabujijwe gutanga amakuru mu buryo ubu canke ubundi amakuru ashobora gutangazwa n'ijwi rya amerika gushika ibi bihano bikuweho être diffusé par la VOA jusqu'à la levée de cette sanction.
kuri iki kibazo cyo gukoresha uwo munyamakuru ubuyobozi bw'ijwi rya amerika bwasabye leta y'u burundi kurigaragariza uwo mutahe mpuzamakungu umurondera yamara gushika ubu leta y'u burundi ntaco yabivuzeko ku ruhande rw'iradiyo y'abongereza bbc urwego sense rwavuze ko yugawe burundu ku butaka bw'u burundi banga umukunzi yavuze ko naho bbc yasabye ikigongwe yemera amakosa yagirijwe ubwa mbere mu nyuma yongeye gukosha mu gukora ireresi yuzuye ibinyoma vyambika iceye burundi iyo reresi bbc yise kamwe kamwe inside burundi killing machine yagaruka ku matohoza iyo radiyo yakoze yerekana ubwicanyi n'itotezwa bikoregwa abatavuga rumwe na leta mu gihe ubutegetsi mu burundi bwavuze ko iyo reresi ari rementanya bibisi yo yemanga ko ihagaze ku matohoza yayo nanone nestor banka umukunzi Attendu que les émissions de la radio British Broadcasting Corporation BBC ont été suspendues pour une période- twihweje ko ibiganiro bya bbc byahagaritswe mu kiringo c'amezi atandatu Dans sa twihweje ko mu rwandiko rwa bbc ko ku itariki ya cumi na rimwe ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani bbc yaremeye ko ikiganiro yashikirije kitisunze umwuga wo kumenyesha amakuru kandi amakuru yerekanye ko afise aho hengamiye bbc yaremeye iyi kosha ndetse isaba n'imbabazi muri urwo rwete yemera ko igiye gufata ingingo zikomeye kugira ivyo ntibizosubire twihweje ko bbc itavyubahirije ica mu nyuma isohora ireresi ku burundi kandi yari mu bihano uburenganzira bwa bbc yahawe bwo gutangaza amakuru mu burundi de irabwatswe la radio British Broadcasting Corporation BBC est retirée.
kuva mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hadutse imvururu zifatiye kuri manda y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza amaradiyo yigenga arimwo RPA Bonesha FM na Renaissance yarugawe yagirizwa kugira uruhara mu guhakwa gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza inyuma y'iyo ngingo ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umukuru w'urwego rujejwe gucungera ukugena ibinyamakuru bikora mu Burundi sense kugira tumubaze ibitari bike kuri iyo ngingo yamara Nestor banka umukunzi arurongoye ntiyatwitavye co kimwe n'ujejwe gutanga amakuru muri urwo rwego iyo baboneka twari kubabaza intandaro nyamukuru yatumye babuza abanyamakuru b'ijwi rya amerika kurondera amakuru uko vyahora mbere n'igihe iyo ngingo ishobora kumara twashatse kuvugana n'umwe mu bakozi bo hejuru mu bushikiranganji bujejwe gutanga amakuru mu burundi nawe yanse ko tumuvuga amazina atubwira ko iyo ngingo nabo bayumvise ku maradiyo ata vyinshi boyivuga ko ko ahubwo twobariza mu biro vy'umukuru w'igihugu twahise turondera jean claude karegwa ndenzako avugira umukuru w'igihugu yatwitavye kuri telefone ngendanwa mu kiganiro gito yaduhaye kuri telefone yadusiguriye ko urwego sense rwigenga ko perezidanse itivanga mu ngingo zarwo kuri iyo ngingo ya leta y'u Burundi yo guhagarika burundu radiyo y'abongereza BBC gukorera mu Burundi no kugumiza radiyo ijwi rya Amerika mu bihano kugeza hafashwe iyindi ngingo Sarah Jackson icegera c'umuyobozi w'ishirahamwe riharanira agateka ka muntu kw'isi Amnesty International mu karere ka Afurika y'ubuseruko ak'ibiyaga binini hamwe no mu ihembe rya Afurika avuga ko gufatira izo ngingo BBC n'ijwi rya Amerika ari utwigoro abategetsi b'u Burundi bariko bongereza two kuzivya ibimenyeshamakuru leta y'u Burundi kandi yarabujije abamenyeshamakuru muri ico gihugu gutanga amakuru kuri BBC n'ijwi rya Amerika kugira ivyo bimenyeshamakuru biyatangaze Sarah Jackson avuga ko iyi ngingo ata kindi igenewe atari ukubandanya ihonyangwa ry'ubwigenge bwo gushikiriza amakuru ryatanguye kuva hatanguye uruhagarara rwa politike mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu asaba leta y'u Burundi guhagarika gutoteza ibimenyeshamakuru no gusubiza BBC n'ijwi rya Amerika uburenganzira bwo gushikiriza ibiganiro ivyo ngo ni ngombwa kugira mu gihugu habe ubwigenge n'uburenganzira bw'abanyagihugu bwo kumenya amakuru kuri ibi byemezo sense yafatiye bbc n'ijwi ry'amerika mugenzi wacu aroyizi bigirimana turi kumwana muri studio amaze kuvugana na alexandre niyunge ko umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu burundi amubaza uko yabyakiriye Eh, ni ingingo iboneka neza yuko ari ingingo eh, y'agahotoro ifatwa nyine ni eh, novuga nti n'ibihugu bihonyanga uburenganzira bwaba uburenganzira bw'abanyagihugu bwo kuronswa amakuru bwaba uburenganzira bw'abamenyesha amakuru bw'abamenyesha amakuru bwo gushikiriza amakuru kuko nta fatiro na ntoyi mbona yo kubuza ko abarundi bandanya bumviriza ibiganiro bishyikirizwa n'amaradiyo nka bbc na viweyi ariko cyane cyane aho nashaka gushimikira ni guhonyanga uburenganzira bw'abamenyeshamakuru gushyikiriza amakuru turazi ko atakindi ibyo binyamakuru ibyo bimenyeshamakuru biri ko birazira cyangwa abamenyeshamakuru bagira atari uko bashikiriza amabi akorwa mu gihugu cy'ubugundi akorwa n'inzego za leta ibyo nta kindi kuko iyi ngingo na cyane cyane ifashwe n'umuntu yitwa ko yakoze umwuga wo kumenyesha amakuru birateye agahinda none mubona ku bijyanye n'uburenganzira bw'umurundi iyi ngingo ishobora kugira iyi ngaruka mbi gute ku burenganzira bw'umurundi bwo kumenya amakuru cyangwa ibiba mu gihugu ni kwa kubandanya ihonyangwa kandi iyo ni ingendo yafashwe kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu amaradiyo aturigwa abamenyeshamakuru bagatotezwa ni muri iyo ntumbiro bibandanya kuko novuga nti akari kagisigaye mu gihugu kugira ngo haboneke ibinyamakuru bishyikiriza amakuru yigenga amakuru atabanje guterwa igitsure yari aya maradiyo nyine birumvikana neza rero yuko uburenganzira bw'umunyagihugu bwo kuronka amakuru bubandanya buhonyangwa ni uvuga mbere ubwo burenganzira vuba icyo mbona koko bantu umukunzi cyangwa nabo bari kumwe bashobora no gusohora ingingo yo kuvuga ati ntihagire umuntu n'umwe azosubira kuvuga iki cyangwa kumviriza iki cyangwa gusoma iki tutabanje kuraba ibyo bintu ibirimwo ibyo binyamakuru byugawe byahora bikoresha abakozi batari bake mu burundi kandi bari batunze imiryango yabo bica bigenda gute nka mwebwe muri murunani rwo bamenyesha amakuru mubona iyo miryango igiye kubaho gute kaba ari agahinda koko kaba ari agahinda kuko nk'uko nari nabivuze cyane cyane nk'ingingo nk'iyi ifashwe n'umuntu nawe afise umuryango kandi azi neza yuko yakoze uwo mwuga umwuga akaba ari nawo umubeshaho ni ibintu bitangaje kumva birababaje rero kuko nibyo iyo miryango yabo bamenyeshamakuru bari basanzwe bikoramo baba abamenyeshamakuru cyangwa n'abandi kuko si bo bonyine gusa iyo miryango koko turumva ko igiye mu ngorane zikomeye birababaje cyane rwose ariko nabivuze biba kuko ni ubu dufise abamenyeshamakuru barenga ijana batotejwe gutyo n'imiryango yabo iri kumwe batotejwe n'iyo n'intwaro y'ubujumbura ubu rero jene nicyo navuga ni uko nubwira nti abo bagenzi bacu bagiye muri izo ngorane nobaremesha kuko nta mvura idahita nta mvura idahita izi ngingo zifatwa gutya agasakisaki ziza gutoteza umunyagihugu ntawoca ngaho ngo aterere agati mu ryinyo ngo ngo bigiye kwera de ngo ubu ngo agiye kuba amarame ibintu bizoteba bihinduke rero nguma nizeye ko bizohinduka koko alexandre niyunge ko murongo y'urunani rw'abamenyeshamakuru mu burundi turabashimiye kuri akanya muhaye ijwi rya amerika naje ndabakengurukiye nyakubahwa mugenzi aroyiza amajwi y'abanyamakuru bacu mu burundi rero ntimuzongera kuyumva vuba aha kubera ko leta y'u Burundi yabibabujije ariko ku ruhande rwacu hano ku ijwi rya amerika tuzakora uko dushoboye kose kugira ngo mukomeze mubone amakuru ku burundi hagati aho kandi nubwo leta y'u Burundi yafunze imirongo ya fm y'ijwi rya amerika ku gihe rero kitagenwe kugeza ubu ngubu mu burundi muzakomeza kudukurikira ku mirongo migufi kuva saa kumi nyuma ya saa sita kugera saa mbiri y'ijoro ni kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero makumyabiri n'ebyiri naho mu gitondo kuva saa kumi n'imwe kugera saa mbiri muzakomeza gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe kuri biriya byemezo bya sense kandi mugenzi wacu diane ninahazwe yavuganye na ernest sagaga ushinzwe ishami ryo kurengera abanyamakuru n'uburenganzira bwa muntu mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru federation internationale de journalistes fij asaba bbc n'ijwi rya amerika n'ubutegetsi bw'u- bw'uburundi kumvikana ku nyungu z'abanyagihugu biragaragara ko noneho leta y'uburundi yiyemeje kuvutsa abanyagihugu b'abarundi ari abanyamakuru ba- ba- batanga amakuru ariko kazi kabo cyangwa se n'abarundi bashaka kwiyumvira amakuru aturutse hirya no hino uburenganzira bwabo rero biragaragara ko leta yabo yabambuye bije bikurikira ibindi bikorwa bivutsa ah, aba- abanyagihugu uburenganzira nko kubafungira ubusa nko kubarega ibyaha bidashobotse bidafite ifa- ishingiro ni ibigaragara ko leta y'uburundi yiyemeje gukomeza kunyonga uburenganzira bw'abanyagihugu uruhombo rushobora kuhaba haba ku banyagihugu haba ku gihugu canke kuri abo bamenyeshamakuru mm, ni nk'ugwaye Ah, igihombo cya mbere ni uko umu- umunyagihugu wese yaba umunyagihugu usanzwe cyangwa se umuntu ufite umwuga akora cyane cyane abanyamakuru bafite uburenganzira bwo gushakisha amakuru no kuyatangaza ibinyamakuru bakoramo cyangwa se amaradiyo bakorera icyo ni kimwe ariko hari n'ikindi n'umunyagihugu wo mu burundi nawe afite uburenganzira bwo kumva amakuru niwe wihitiramo radiyo yumva ntabwo twumva impamvu leta ariyo igiye kubabuza kumva radiyo iyi n'iyi cyane cyane ko uburundi bwari bwaravuze ko kubera ibyo butari bwishimiye mu byatangajwe na bbc buzajya mu nkiko bugasaba ko burenganurwa Ibi byari ibintu byumvikana bashobora kujya mu nkiko bakarega ikinyamakuru cyangwa iyo radiyo niba yaravuze ibintu bidashoboka cyangwa se bakagera kuri bisi ubwayo bakabasaba uburenganzira bwo kugira ngo bavuge uko babona ibintu ubwabo ibyo ni izo ni inzira zari ziriho zita- zitagira umuntu zivutse uburenganzira bwe ariko ntabyo bakoze wenda bivuga yuko ibyo batekerezaga ko bashyikiriza ubucamanza basanze nta shingiro bifite murabona hari igishobora gukemuka vuba hagati y'inzego z'ijuru rya amerika canke za bbc n'uburundi muravye aho ibintu bigeze ndakeka niba leta y'uburundi yiteguye kuganira n'abashinzwe ayo maradiyo abiri bakagira ngo ba- baganire ku mikorere y'itangazamakuru amakosa ashobora kubaho sivuze ko ibyatangajwe ari amakosa ariko ubundi amakosa ashobora kubaho abanyamakuru ntabwo ari imana bashobora gukora amakosa Mu cyo- iri muri icyo gihe uwo bakoreye ikosa yaba leta yaba umuturage usanzwe bafite uburenganzira bwo gusaba ko ayo makosa akosorwa bakabiganiraho bakumvikana kuko amaradiyo nk'ayo y'ama- y'amahanga cyane cyane icyo aba agamije ntabwo ari ukuvugira neza leta cyangwa nabi leta ni ugufatanya kugira ngo bahe abanyamakuru amakuru basanga ko akenewe kandi afitiye akamaro ubwo rero ndakeka yuko ibiganiro wenda byakomeza ariko ingingo nk'iyi ifashwe igaragaza ko leta y'uburundi yo hari idashaka ibyo biganiro hanyuma muri fije ku bwanyu yaba ku ijuru rya amerika ubuyobozi bwabo yaba bbc haba ubutegetsi bw'uburundi igikwiye gukogwa bugingo bwango kugira ngo izo ngaruka mbi zose mwavuze ziri mubona ku gihugu mubona ku banyamakuru ntizirinde zirashika ni nk'icahe muhanura ubwa mbere bwo twebwe twaba dukurikirana ibibera mu burundi cyane cyane ibijyanye n'uburenganzira bw'iki- bwa- bw'abanyamakuru Eh, tukagerageza kubishyira imbere y'inzego dusanga zishobora kugira icyo zifataho icyemezo cyane cyane inzego za nasiyo zindi cyangwa se iz'abandi ba- bafatanya ibihugu cyangwa amashyi- amashyirahamwe afatanya n'uburundi ibyo nibyo tuzakomeza tuzareba tuzabiganiraho n'abandi bantu ari akanama ka onu gashinzwe uburenza- uburenganzira bw'ikiremwamuntu gateranira i geneve Turaza- turimo no kuvugana na bagenzi bacu ngo turebe niba hari inzego zo mu karere cyane cyane uriya iriya ririya shyirahamwe y'ibihugu bya afurika y'iburasirazuba turebe niba nabyo izo nzego zabo byaba urukiko cyangwa se izindi nzego hari icyo zafasha kugira ngo um, ingingo nk'iyi ngiyi ntigumeho ko biteye biteye biteye ikibazo gikomeye kubona leta yemeza ko radiyo iyi n'iyi idashobora ku- gutangariza mu gihugu iki n'iki ko nta murundi cyangwa umuntu wo mu burundi ushobora kuvugira kwiha amakuru Ib- ibyo ni ukurengera ngira ngo bidasanzwe ntabwo umuntu ya- yabura ku- kubyamagana ernest sagaga mujejwe igisata c'agateka kazina muntu hamwe no gukingira abamenyeshamakuru mw'ishirahamwe fije riri mu gihugu c'ububirigi murakoze kuri kano kanya muhaye ijuru rya amerika Eh, murakoze namwe arakoze mugenzi wacu diane ninahazwe ni kuri iyi nkuru tukibandanya aho ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe reporter sans frontiere ku ruhande rwayo rivuga ko uyu atari umwanya wo kugara amaradiyo mpuzamakungu nk'ijwi rya amerika na bbc na nyaburya uburundi bwegereje amatora arno froge atwara igisata ca afurika muri iryo shyirahamwe yabibwiye mugenzi wacu diane ninahazwe nyene mu kiganiro bagiranye C'est une décision euh, qui est euh, complètement euh, arbitraire, qui est d'une euh, extrême euh, sévérité, qui est grave, mais qui malheureusement... est- Ni icyemezo gikarishye kandi gikomeye, ariko kidatunguranye kuko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu, leta y'u Burundi gufata ibyemezo nk'ibyo isa n'iyabigize akamenyero.
Euh, ubirebye ibyemezo nk'ibyo bifatwa bivuye ku bihe bya politiki biba biri muri icyo gihugu nko mu kwa gatanu bbc n'ijwi rya amerika byari byafatiwe ibihano hasigaye iminsi mike cyane ngo habe amatora ya kamarampaka ubu rero iki cyemezo gifashwa mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu agenda yegereza muri make rero nta kindi iki cyemezo kigamije atari ugucecekesha mu maradiyo yari asigaye atanga amakuru yizewe mu burundi kandi akora mu buryo butoroshye kuva aho amaradiyo atari make yafunzwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu
ni izahe ingaruka mbi mubona zishobora kuba haba ku bamenyesha amakuru bakora ayo maradiyo haba ku gihugu canke kuri ayo maradiyo mu burundi C'est catastrophique. Euh, c'est catastrophique dans la mesure euh, où euh, que ce soit la BBC ou VOA, ce sont deux médias.
Ni ibyago, ni ibyago kuko yaba BBC cyangwa VOA ayo ni amaradiyo mpuzamahanga akora umwuga wayo neza kandi agatangaza n'ibiganiro by'ururimi rw'ikirundi ruvugwa n'abaturage batari bake muri icyo gihugu. Ayo maradiyo yumvwa n'abaturage bari mu bice byose harimo n'abari hagati mu gihugu. abarundi babarirwa muri za miliyoni bagiye guhomba amakuru yizewe ni icyemezo kije kubuza umuturage kubona amakuru no kongera ikibazo cyo kubona amakuru cyari gisanzwe muri icyo gihugu
aho bigeze mubona bizokura aha kwayo maradiyo agira aho ahurije n'ubutegetsi bw'uburundi
Très sincèrement, ça s'annonce très compliqué. Cette décision, elle tombe à, on a plus d'un an de l'élection présidentielle.
sinakubeshya ibintu biragoye cyane ko ari icyemezo gifashwa hasigaye igihe gito ngo habe amatora twebwe mu ishyirahamwe ryacu icyo tugiye gukora ni ugukomeza gusaba leta kwisubiraho no kureba niba hari ikindi cyakorwa haba ku rwego mpuzamahanga cyangwa mu karere kugira ngo ikibazo gikemuke tuzareba n'uburyo twashyigikira abanyamakuru bari mu burundi nubwo bitoroshye kuko buriya butegetsi bubangamiye abamenyesha amakuru ku buryo umunyamakuru asigaye yifata mu gutanga amakuru umukuru w'igihugu nawe abashishikariza ibyo bakwiriye kuvuga n'ibyo batavuga muri make duhanganye n'ubutegetsi bw'igitugu kandi aho bigeze biragoye ko umuntu ahindura ubwo butegetsi uko bumeze uko biri kose ntituzacika intege tuzaguma tugerageze igihe cyose hafashwe icyemezo nk'iki gikandamiza itangazamakuru nk'icyafashwe uyu munsi
yari arno furuji atwara igisata cya afurika kaganira na mugenzi wacu diane nini nahazwe n'aya majwi ariko asubirwamwo na mugenzi wacu joffre mutagoma aloyize si ibyo gusa kuko ijwi rya amerika naryo rimaze gushyira hanze itangazo rigira icyo rivuga kuri icyo cyemezo iryo tangazo riragira riti ijwi rya amerika ryamaganye icyemezo cyafashwe n'urwego rushinzwe kugenzura itangazamakuru mu burundi cyo kongera igihe gihagarika mu gihe kitagenwe ibiganiro by'ijwi rya amerika no guhagarika burundu ibiganiro bya radiyo bbc kuva ibi byemezo bigayitse byafatwa mu kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abarundi bavukijwe itangazamakuru ryigenga kandi ritabogamye umuyobozi w'ijwi rya amerika amanda bennett yagize ati twatunguwe n'uko abanyamakuru mu burundi babujijwe kuvugana n'ijwi rya amerika twemera ko uku gutera ubwoba abanyamakuru bacu bibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru mu gihugu twifatanyije n'abarundi twamagana ababuze uburenganzira bwabo bwo kubona amakuru y'ukuri kandi yizewe mbere y'uko uburundi buhagarika ukumvikana kw'ibiganiro by'ijwi rya amerika muri icyo gihugu byageraga ku bantu bakuru ku rugero rungana na mirongo itanu na karindwi ku ijana buri cyumweru ubushakashatsi bwigenga bwagaragaje ko abarenga mirongo cyenda ku ijana muri abo bemezaga ko bizera amakuru yatangazwaga n'ijwi rya amerika ijwi rya amerika rizakomeza ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda ryumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri internet no ku mirongo ya fm yo mu bihugu bituranye n'uburundi mu burundi turavugira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana zine n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu muri kumwe nanjye aloyizi bigirimana na thomas kamirindi aroyizi urakoze noneho tujye mu rwanda rero aho urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rwicaye i nyanza mu majyepfo y'u rwanda rwemeye kwakira ikirego cy'umushinjacyaha mu rubanza aregamo abayoboke cumi n'umwe b'ishyaka fdu inkingi gushaka gushyiraho umutwe w'ingabo zitemewe n'amategeko kandi zishaka guhirika ubutegetsi ababo basabaga ko urukiko rutakira iki kirego mugenzi wacu eric bagira ubusa ari mu rukiko iki ni icyemezo umucamanza mu rukiko rukuru urugereko rwihariye mu rwanda ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'ibyo ku rwego mpuzamahanga yasomye abaregwa ababunganira n'ubushinjacyaha batari mu rukiko mu iburanisha riheruka abaregwa n'ababunganira bari basabye urukiko kutakira ikirego cy'ubushinjacyaha kuko ku bwabo cyatanzwe mu buryo butubahirije amategeko iri tsinda ry'abarwanashyaka b'ishyaka fd inkingi ritaremerwa mu rwanda rirangajwe imbere na bwana fabien twagirayezu na bagenzi be abaregwa n'ababunganira mu mategeko bavuga ko ku byaha biremereye bihungabanya leta bakurikiranyweho ikurikirana cyaha ribaho habanje gutanga uruhushya rw'umushinjacyaha mukuru bakavuga ko bo bakurikiranywe n'umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu atabyemerewe n'amategeko bagasaba urukiko gutesha agaciro ikirego kuko ngo cyatanzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko hari kandi n'ingingo yo kumviriza ibiganiro kuri telefone by'abaregwa yabayeho mu buryo bavuga ko butubahirije amategeko bavuga ko ubugenzacyaha bwatangiye kumviriza bwana janvier twagirayezu mu minsi mirongo irindwi n'ibiri mbere y'uko amenyana n'abarwanashyaka ba fda inkingi bakavuga ko ubwabyo bitumvikana kandi ko bitubahirije amategeko ubushinjacyaha bwo busobanura ko haba ku rwego rw'ibanze urw'igihugu n'izindi umushinjacyaha watanga ikirego abikora mu izina ry'umushinjacyaha mukuru kuko bose bakorera urwego rumwe rw'ubushinjacyaha ibyo byombi urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu rwanda rwarabisesenguye urukiko ruvuga ko koko rushingiye ku mategeko rusanga uruhushya kw'ikurikirana-cyaha rutangwa n'umushinjacyaha mukuru rusobanura ko rusanga mbere y'uko abaregwa bakurikiranwa haratanzwe uruhushya kwari ukuriye iperereza bikozwe n'umushinjacyaha mukuru kugira ngo iperereza ritangire mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu bibiri na cumi na karindwi urukiko rwavuze ko ibyo abaregwa baburana basobanura ko uruhushya rwagombaga gutangwa n'umushinjacyaha mukuru bidafite ishingiro kuko ibikorwa byose biri ku rwego rumwe rw'ubushinjacyaha umucamanza yavuze ko uwatanze ikirego akorera mu biro by'umushinjacyaha mukuru bityo ko atabikoze mu izina rye bwite ahubwo yabikoze mu izina ry'umushinjacyaha mukuru ku yindi ngingo abaregwa bavuga ko kumvirizwa kw'ibiganiro byabo kuri telefone bisabirwa uruhushya nabwo ku mushinjacyaha mukuru ubushinjacyaha buburanura urubanza busanga nta nenge n'imwe yabayeho kuko ibyo bwasabwaga ngo bwarabikoze buvuga ko niyo bibaye byihutirwa ugomba kumvirizwa yumvirizwa bagasaba uruhushya nyuma mu isesengura ry'umucamanza yavuze ko icy'ingenzi ari uko hatanzwe icyemezo kigenzura itumanaho yasobanuye ko itangwa ry'icyo cyemezo ari wo muhango simusiga mu ikurikirana-cyaha icyakora ku by'agaciro kahabwa ibyagenzuwe birimo amajwi y'abaregwa na nimero za telefone bakoreshaga umucamanza yavuze ko bikora ku mizi y'urubanza yavuze ko ibyo bazabisuzuma babigezeho bakabijyaho impaka baburana urubanza mu mizi nyuma y'iminota cumi n'itandatu umucamanza yatangaje ko izo nzitizi zombi zasabaga kutakira ikirego azitesheje agaciro maze amenyesha undi munsi w'urubanza mu mizi niburanisha ryari ryitabiriwe ku isonga na madamu muhoza victoire ingabire perezida w'ishyaka fda inkingi na bamwe mu barwanashyaka be abavandimwe b'abaregwa metre bernard ntaganda perezida fondateri w'ishyaka pesi imberakuri n'abandi abaregwa uko ari cumi n'umwe baburamo bwana boniface twagirimana visi perezida wa mbere w'ishyaka bitazwi irengero rye batangiye gutabwa muri yombi mu ntangiriro z'ukwa cyenda bibiri na cumi na karindwi ubutabera bubakurikiranyeho ibyaha byo gushaka gushyiraho umutwe w'ingabo zitemewe bagamije kugira nawe ubutegetsi buriho mu rwanda gukorana n'imitwe irwanya leta ibarizwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo no kwangisha rubanda ubutegetsi ibyaha byose barabihakana bakavuga ko ipfundo rya byose ari uko bari mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bityo bakemeza ko ubutegetsi bwabiremekanije bugambiriye kubacecekesha iburanisha ry'urubanza mu mizi rizatangira ku itariki enye z'ukwezi kwa kane uyu mwaka eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i nyanza mu majyepfo y'u rwanda radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu rero mwakomeje kudukurikira ni ahangaha aya makuru tuyahumurije yibanze ku cyemezo cy'urwego rujejwe gucunga itangazamakuru mu burundi icyemezo cyo guhagarika burundu imirongo ya fm ya bbc no guhagarika ku gihe kitagenwe imirongo ya fm y'ijwi ry'amerika no guhagarika abakozi b'ijwi ry'amerika mu burundi ntabwo bemerewe kongera gukora ariko rero twebwe tuzakomeza gukora uko dushoboye kose kugira ngo tubagezeho amakuru y'u Burundi maze rero turabashimiye murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.